Itiyoophiyaan biyyoota sababaa jijjiirama qilleensaan caamaan miidhaman keessaa tokko ta'uu ishee fi gargaarsi yeroo atattamaa kan ishee barbaachisu ta'uun dubbatamaa jira. Haala caamaa godinaa arsii lixaa keessaa laalchisuudhaan jiraattotaaf aangawoota dubbistee jaallanneen wanna qindeessite qabdi. Jiraataan sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan haala waliigalaa naannoo isaanii jiru ibsanii jiru. Sanaan jalqabna.
Roobni naannoo keenna barana hanqataadhaan midhaan facaasaan duubatti butee booda irra malee hin jiru. Naannoo keenyatti duraanillee hanqataa ture xaafii bargo bargoo facaafatee ture biyyatti kenna. Bargo bargoo facaafatanii turan sun gabareen xaafii irraallee oomishni guddaan wayituun argamne saasan deebee qabu gurguratee madaabaraa bitee qamadiin soqaa biyya biraatii deemaa bitee facaase madaabaraan hin jiru madaabaraan rakkoo. Qamadiin bakka xeefiin irraa bahe kanarraa hin baqqalle maasaa muluun warri qamadii lafa xaafii irra facaasu mulumatu agabee wal fakkaate waan rabbiin kennu nu godhubichaa eegganna jedhee taa'aara.
Agabee jechuun irraan galfame.
Agabee jechuun irraa badee akka jiruun irraa badee akkasiin dhabeetuma bira ta'a. Bakka lafa duwwaa ooyiruu baatee jiraatte bargoo bargoo lafa tokko tokko malee lafti xaafii facaafame mulumatu qamadiin qaban naannoo keenya qamadii gisee kana qotannee bullu gara laangannootitti gara kunoo. Akkabaabii ajjeetis gara akkabaabii kun nageellee arsii kanatti boloqqee facaafatan gara guddin boloqqeen kunis kaan waagiin dhahee caamni balleessee rooba on qabaannen geettuu hin bade kunni irra ummanni waan ta'u wallaalee jal jedhee dhaabata armaan duras cinaa gadi gara laangannoo kana irratti gara baraa baraa irra qaccee irratti yoo badu duraan waa irdaataa godhanii turanii hin jiru amma sunillee gargaarsi hin jiru kana ammoo faana deemanii ganda gandaan bu'ee. warri biyyattii bulchaaru kunniin irra deemee eessa badeera maasaa'ee nuti badeera akkana jedhanii laaluun hin jiru dhadhisanii hin dhossani waan beelaan dubbatan namni waan beelaa dubbate akka waan nama ajjeesees yakka dhaabni nurraa bade midhaan nurraa bade dhumaa jirra jedhanii himatanii hin danda'an ummata sodaachisu ka ofii nyaate ka ofii quube beela namaan beeku rakkoo rakkoo irra jira rabbiin kennan waa horatu jenneeti malee.
Egaa rakkinni akkasii yeroo jalqabaati moo duruu jira.
Durri hin jiru haphii haphii isiitii duraan lakki baranaa waan baadhaa rakkina qaba uummanni.
Warra xaafii facaafate moo warra qamadii facaafatee dhabe.
Qotee bulaan tokko lafa takkatti qaba. Isiisan irratti harka lama fayyadamu. Dura balgii xaafii facaafata. Xaafattii san irraa kaasee ji'a sadii hin duuba deebee hamilee irratti facaafataa ture ji'a hamilee keessa roobni hin jiru. Ji'a naasee keessa illee roobni hin jiru. naasee dhuma irratti gara bultii digdamii saddeetaamoo warri akkana facaafate bakka duwwaa duwwaa bakka duraan xaafiitti facaafatee hin jirretti midhaan argateera sunni midhaan waa hin mul'attitti akka naamunaatitti waa hin argan achiin duuba hin jiru namni keenya boqqollaa facaafataa dinnichaa facaafataa boqqollaan biyyarra amma mataa shan jechuun muka shan boqqollaan munni shanii boqqollaan munni afuri birrii kudhan Egaa qonnaan bulaanii lafa xaafii irratti facaasee ture booda immoo qamadii immoo irra facaasa ture jechuudha.
Ee dur akkasi fayyadamaa ture amma roobni illee hin balleesseedha roobni duuba bute xaafii illee gisee daddafaan lafa san illee shabsine gabareen facaafate hin dhabee kunoo irraa bade irraa badee rakkoo irra jira.
Sadarkaama namni beela'uu ga'eera jettanii yaaddu.
Namni hin beela qajeelchee beela namni keenya torbaanitti. guyyaa jiru kanatti ganama ciree nyaatee ka'ee galgala nyaachuun hin rakkisu yeroo ammaa kana namni garri guddaan qooqu malee maaltu jira.
Rakkina caamaa kana wajjiniin wal qabatee beeladaalee irratti wanti ga'ee jira.
Beeladaaleen illee akkuma namaa ila nyaata isaanii waan dhiyoo roobu lafti magarti lafti magartu kun lafti ammaa tanaa. roobni hin jiru roobni dhayii harka tokkotti lama yoo roobe ji'a sadii keessa harka takkatti wayii dura yoo argamtu ofaafoo yoo galabaa maasaa irra jirtu sana waa afaan kakkaa'an malee beellanni kunillee hin dhuma waan hin nyaanne yoo qaban hin dhumaa jennee sodaannee shakkii keessa jira guddifne.
Gabaan akkam.
Ilaa wanti jiru. Misoomni reediyoo cabsuu ga'ee akkana qaaqan kun kijibaa qotee bulaa harka sadii nyaachifna uummata Itoophiyaa harka sadii nyaachifna ka jedhan torbaan keessa haga inni nyaatu tokkotti nyaateera lama nyaateera qooqa jiraa hin beeku mootummaan kun uummanni rakkatee jira jedhanii bakka inni hanqina qabutti eessaa badeera jedhanii kana gabaasuu danda'a isaan kan barbaadan ebalumaa isaa ganaa qoteera ebalumaa isaa ganaa qoteera gabaasa kijibaati malee gabaasni lafarra jiru mee amma akka nama tokkootit namnummaan barana an akkana qotadheera jedhee maasaa ofii fudee irra dhaabatee jecha an jedhu kana faallessu yoo jiraate ani hin yakkama.
Gabaan akkam?
Gabayaa Ee.
ela gabayaan amma akki jiru mm, namni amma rakkateeru garri guddaan qotee bula. Lammeessoon warra bitatee nyaatu. Maaliif wanti inni bitee duraan facaafatus gaafa bitus rakkoodha. Bitatee maasaa ofiisan uwwisee hin danda'u. Amma gabaa irratti illee guddisee guddisee uummanni keenyan qinna midhaan nyaatanii abaa kaan caamaan kaan ammoo kunuunsi isaa godhan hin jiru. Hojjetaa misooma qotee bulaa gabaree keessa erga tokko hin jiru.
ee, DA'n tokko ganda yoo erganii jiran inni ka godhu jiraachuudhaaf jedhee ragaa qabataman ta'ani kan isaan gabaasan. Nu arisiisnaa hojii irra funyee nyaanna asii baanuun dhumnaa ka jedhu. Wanti qabatamaan lafarra jiru wanti dhugaa irratti hundaa'e tokko hanqina jira beelaa jira caamaa jira biyyateen irra uummanni keenya rakkatee jira. Armaan dura wanti godhan warra irdaataa kennaniif san duraan namni miseensa biraa jedha addaan foo'aa turan.
Maaliif adda baasu? Maaliin adda baasu?
Ati miseensa kennan ture nu filatteen jirtu duraan jedhaa adda baasan. Mootummaan kee dhufee siyaa kennu jedhaa dhooggatantu jira hiyyeessi.
Jaarmeewwanni gargaarsa kennan kan mootummaan alaan jiranii?
Kana namni qaaqee akkaakuun kone gurraan dhageenya malee nu bira hin jiru.
Gargaarsi egaa amma egaa gannadheen gaddaati egaa baatiin roobaa darbee as godhame tokkoyyuu hin jiru.
Mootummaa nama uummataan gadoo rakkina ofii akkanatu hin barbaadu. Nama rakkina uummataa hime. Nama akkana rakkannee jira uummanni keenya dhumaa jira sabni keenya dhumaa jira namni keenya dhumaa jira ta'anii keenya dhumaa jira nama jedhee hin hidhanii hin sodaachisanii hin reeban.
Namni sababa rakkina caamaaf beelaan du'e jira wanti dhageessan wanti argitan.
Ilaa amma wanti ani jatiyyaan argin jiru. Mootummaan kun uummata kanaaf yeroo bakka bu'u dirqama fudhatee waan kana sii dhiyeessaa, waan akka fayyaa sii eegaa, sirri takka uummanni baratuun godhaa, biyyi sana hin misoomsaa, midhaan nyaataatiin akkuma danda'aniin godhaa, wanta waa dagalee mata duree irra dhiyeeffatee akka isa filatanii uummataaf dhiyeeffataa ture. Kanaaf uummata nun filannee wanti tokko kanu wanna goonu hin jiru jedhanii dhuma uummata kanaa badii uummata kanaa miidhama uummata kanaa baasuudhaaf socho'aaran hin jiru.
Walumaa galatti arsii lixaa keessatti haalli caamaa maal fakkaataa gargaarsi raabsamuu attamitti jira bulchaa godinaa sana obbo Abaadir Abdaa jaallanneen haasofsistee jirti akkana jechuun deebii kennan.
Yoo caamni akka caamatti illinoo makatee iddoowwan pookeetti pookeetti ta'an irratti rakkoon mul'ata jira.
Pookeetii lafisiin jettan kun darbee darbee isa jedhudha eessa fa'i?
Yoo iddoo muraasa irratti ni jira. Fakkeenyaaf Arsii Nageellee irratti ganda muraasa keessatti naannoo Riiftivaalii lafa gammoojjii jedhamu irratti waan akkasii mul'ata jira. Shaashamannee keessatti gandoota muraasa lakkoofsaanii baay'ee hin ta'in irratti waan mul'ata jira. Dabree darbeeti ammaanota baddaa keessaayis iddoo muraasa irratti waan akkasii mul'atee jira. Sababni rakkinnichi akka waliigalaatti rakkoo uumamaan wal qabatee dhufe waan ta'eef akka mootummaattis ta'ee akka qaama naannoo bulchuutti rakkinna jiru afoo dhaabachuudhaafis ta'ee rakkoodhaaf uummanni akka hin saaxilamne hojiin bal'inna qabu hojjetamaa jira. Gama mootummaatiinis mootummaan ejjennoo mataa isaa qabatee sababa roobaatii sababa caamaatiin lubbuun nama tokko bahuu hin qabu waan jedhu gargaaramtootas karaa kanaan irra kanaan addaan ba'ee yaala jedhuun uummanni rakkinna kanaaf akka hin saaxilamne yoo gargaarsi kanaan bira dhaabbataa ta'amee saaxilamu jira. gandoon nama bifa haaraan eenyu jedhamus ganduma kanaan dura gargaarsa keessatti illee hammatamanii gargaaramaa turan waan ta'eef waan haarawaa ta'ee rakkoo ta'ee humna ol ta'ee wanni mul'ate baay'een hin jiru kan haala jiruun waan jiru qabatamee itti deemamaati kan jiru.
Ammaan dura kanaan jettan caamni akkas kanaan duras mudataa ture jechuudha.
Een lafti amma qilleensa baddaa badda daree gammoojjii jedhama. Naannoo gammoojjii irratti amma kanaan dura hanqinni roobaa irratti ture.
Waggaa kana duras jechuudha.
Ee, Rakkinni akkasii sun deddeebi'eeti kan dhufaa ture. Sababa kanaan ammoo qaama jiru keessa, uummata jiru keessa, humni kun calalamee kanaan durallee uummata gargaaramee gargaarsa jiraataa ture.
Egaa jiraattonni akka jedhanitti facaafanne akka jirutti caamaanii badee baay'ee rakkina jira beela jira mootummaan immoo waan tokko miilana nuun goonee jedhu.
Kuni qaamonni akkas jedhan osoo ifatti ba'anii dubbatanii waan gaariidha. Kan ragaa qabatamuu hin dandeenye.
Ilaa isarratti immoo iyyuu baatanii dubbattaniittu jennaan baanee yoo dubbanne nu hidhuu nu ajjeesuu jedhu.
Hin jira wanni akkasii biyyi biyya seeraan bultuu biyya dimokiraatawaati biyya lammiilee keessa jiraatan mirgi isaanii eegamu malee sirni gaggeessaa jiru sirni gadi qabaa sirni bohaatuu dhaatii miti. Sirni lammiilee waan dubbataniif itti hidhamanii miti. Kun dhugaa dhugaan jiru kanaan kaba kan buune.
Tole egaa gara gargaarsaatti adeeminu eessa faatti gargaarsi kan kenname?
Gargaarsonni aanota amma duratti ture kana keessatti hin kennama. Durumayyuu kennamaa ture ammas ni kennama abuduraafis kennamuudhaaf kaa'amee jira.
Ammoo dhiyootti baatiin gannaa kun ega darbee booda as wanti kenname eessa?
Hunduu baatii baatiidhaan yoo itti danda'ame mallaqaa yoo itti dadhabame midhaan gosa gosaa kallattii garagaraan ammayyuu ammayyuu gandootuma beelaanii gandootuma marakkoo kaasan hojjechuu keessattiyyuu midhaan kuusaa isaanitti galee of eeggannaadhaafis qabamee aanota bakka garagaraarra kaa'amee bifa saniin namni tokko karaa kanaan akka rakkinnaaf saaxilamuu dandeenye fi beelaa fi rakkoon isarra ga'uu dandeenye kaan kennamaafi jirudha kun namoonni dubbatan san ifatti waan kana jedhamu kan ta'u taate dhugaa jiru qulqulleessuun hin danda'ama ijoollee daa'immanii fi hawwata irratti xiyyeeffatamee bifa kanaan kan deemamaa jiru akka godina keenyaatti akka nama biyya bulchaa jirutti wanni yeroo ammaatti nu mudatee rakkoo irra ga'ame tokkollee hin jiru.
Aanaa amma beela'aan isin jettan kana keessatti gargaarsi yeroo kennamu siyaasa ilaaluu sagalee nuun laannee kanaafi mootummaa sagalee laattanii fi biraati gargaarsa argadhaa jedhu warra isaaniif sagalee laannee fi hin kennanii jedhu isa kanoo maal jettu.
Kunis waan hin jirre mootummaan akka mootummaatti nama kaan ka galataa kaan ka gadoo godhee kan inni qabatu hin jiru. Waa'een sagalee kanaa walitti dhufu hin jiru. Lammii biyyattii lubbuu isaa baraaruudha waan ta'eef kan filates kan filatinis martiniyyuu mootummaan qaamota kana hundaafiyyuu bakka bu'eeti malee itti gaafatamummaa kan qabu malee Kan isa filate lammii isaa ta'ee uummanni isin filatin lammii isaa ta'uu hin dhabu. Kuni wanni bifa saniin akkasitti qoodamee akkasitti addaan bahee ilaalamullee tokkollee hin jiru. Namoonni bifa kanaan akkasitti ilaalamne jedhaman yoo jiraate kun namoota rakkoo biraa qaban yoo ta'anii fi namoota waan isaan irratti raawwatame irratti raawwatame jedhanii daadessaa mootummaa barbaadan yoo ta'e alatti rakkoo hin jiru bifa saniin hin jiru hin jiru. Akkuma namaatti yoo yaaddu akkamitti ta'a jedhamee yaadama. namni nama ta'ee namummaa isaatiin iyyaanni nama ta'ee deemuu waan danda'u natti hin fakkaatu mootummaan ammoo sanaa ol gara balleessa.
Aanaalee arsii lixaa jiran keessa gargaarsa kennamu mootummaan ala jaarmiyaaleen dhuunfaa kanneen fakkaatan kan kennan jiru.
Sun dhaabbileen tola ooltota dhaabbileen deeggartoota NGO'n garaagaraa namoonni ilaalcha misoomummaa qabaatanii jijjiirama biyya irratti misooma irratti deeggarsa lammiitiif dhaabatan. kallattii saniinis fedhii isaanii irratti hundaa'amee gaafii dhiyeessanii itti kallattii garaagaraatiin wanni argamaa jiru wanni kennamaa jiru wanni muraasni jiru irra caalaa ammoo deeggarsi godhamaa jiru kan mootummaati.
Akka bulchaa tokkootti isin amma lafti itti caamni jiraachuunsaa midhaanni dhibuunsaa tarii gara beelaatti geessaa nu yaaddeessa jettan jiraa?
Kun akkuma mootummaatitti miti akkuma guddinaatitti iyyuu wanni amma uumame jedhamu waan humna keenyaa ol ta'uu miti. Amma fakkeenyaaf nu biratti bakkeen iddoon itti amma midhaan irraa bade bakka muraasa. Bakka baay'ee irratti midhaan gahaa fi gahaa ol waan jedhamutu argamaa jira.
Midhaan kun jechuun sa qonnaan bulaan facaafate moo sa gargaarsi kenne?
Laakki ka qonnaan bulaan facaase mataa isaatti kan gargaarsaallee waan namootaaf ta'u san gahatu jira. Akka biyyaatti iyyuu namni adda iddoo argamirraa iddoo hin argaminitti uummanni argate uummata hin argamin san gargaaruudhaaf qophii mataa isaati qaba. Akkuma waliigalaatitti iyyuu aadaa qaba, safuu qaba uummanni Oromoo. Kun argatee kun kan biratti hin nyaatu. Kanaan faayila kanaan ifii isaati iyyuu aadaa wal gargaarsaas qaba. Amma fakkeenyaaf aanota baddaa irratti, badda daree irratti oomisha gahaatu argame biratti. Oomisha gahaa argame kanarraa uummata hanqinni midhaanii nyaataa yookiin caamaan midhaan horruu isaanii irraa jalaa badde san gargaaruudhaaf waliigalaatitti itti waliigalamee uummanni ofii isaatii wal gargaarsaaf deemaa jira. Mootummaanis gargaaraa jira. Rakkoon gara kanaan dhufee miidhamni argame akka godina keenyaatti bakka kanatti amma rakkoon akkasii argamee bakka kanatti rakkoo kanaan beelaaf saaxilame jennee wanni ofii kennaa qabannes hin jiru, wanni ragaames hin jiru, wanni beekamus hin jiru.
Uummanni uummata gargaara yeroo jettanii naannoo tokko geessee gargaara moo uummatatu mootummaa kennee mootummaa gargaara?
Ofii isaati illee warra gargaara. Amma namoonni naannoo sanitti ofii isaaniitti argatan ni gargaaru. Akka waliigalaatittis walitti qabanii gurmaa'insa isaaniitiin, ijaarsa isaaniitiin, fedhii isaaniitiin, garee isaaniitiin, raayyaa isaaniitiin akkaataa saniin akka itti wal gargaaranis jira. Bakka ammoo walitti qabatanii beekumtiin kennamee fi bulchaan aanaa, bulchaan gandaa iddoo rakkoon jiru sanitti geessanii itti wal gargaaranis jira. Mul'ataatis jira jechuudha.
Kan biraa kan qabxii isaan kaasanii warri qonnaan bulaa keessa deemanii hojjetan jiru kan misooma. Ogeessonni bobbaafaman kun dhugaa jiru hin baasanii sobaniitu misooma jireenya toleera jedhu hojii ofii isaaniirra bubbuluu fi jedhu.
Akkasitti fakkeeffamee jiraatamullee hin jiraatu. Uummanni mana maangoo irra jiruu fi nama akkanaan jiraatu ol kan mirga qabu yeroo ammaatti kan waan fedhe dubbachuu danda'u, kan abbaa aangoo irra jiru dhaadessuu danda'u, kan komii barbaade dhiyeeffachuu danda'u uummata aangoon ala jiru. Namoonni bifa saniin uummata gadi qabuudhaaf rakkoo isaan irraan gahuudhaaf isaan miidhuudhaaf deemamu hin jiru. Ogeeyyiin amma gandatti ramadamanii jiran tokko ogeeyyii misoomaati, kun ogeeyyii fayyaati, kun ogeeyyii barnootaati. Ogeeyyiin misoomaa jedhamu kan nama uumni kun amartii ogeeyyii misoomummaa keessatti kan hammatamudha. Kana alatti ammoo ogeeyyiin bifa gara garaatiin jedhamanii dhugaa uummataa awwaaluudhaaf kan deeman osoo hin taane dhugaa uummataa baasuudhaaf. Qaamni rakkoon irra ga'e yoo jiraate qaama rakkoon irra ga'e san bakka rakkoon irra ga'e san addaan baasanii akka rakkoodhaaf hin saaxilamne gochuudhaaf kan socho'aman alatti rakkoo jiru awwaaluudhaaf yookiin manni miidhaan irra ga'e sun akka ukkamuun akka rakkoon irra ga'e godhuudhaaf wanni deemamu tokko jiru.
Caama mudateen kan ka'ee haalli beelladaalee sadarkaa maalirra jira?
Hanga ammaatti rakkoon beelladarra ga'e tokko illee jiru.
Jechuun roobni hin jiru taanaan waan dheedan hin jiru waan dheedan hin jiru taanaan akkamittiin gargaaraa jirtu jechuu kooti.
Innis akkuma namaatti gargaarama yoo rakkoon dheebuu rakkoon beelaa beelladarratti wanni bu'u yoo jiraate. Akkuma uummanni rakkoo midhaan beelaatiif kan saaxilamu gargaaramu loowwanis sababa sanaaf akka rakkoon irraan geenye akka miidhamne bishaaniinis midhaaniinis bira bakka rakkoon akkasii mudatee argametti gargaaramaa ture nama gammaatti godina keenyatti rakkoon akkasii mudatee hin jiru. Kan uummanni nyaatu ture malee wanni loon nyaatu hin dhabamne. Nama midhaan bakka ga'uu dhaban sun hundi isaanii nyaata horiitiif oole. Qaama facaafamee osoo sireen godhatin osoo daraaraan godhatin gidduutti hafe sun hundi isaa nyaata horiitiif oolamee horiin akka nyaatu godhamaa jira.
Egaa inni karaa tafe kun jijjira taanaan hanqinni nyaataa jiraachuun hanqinni nyaataa jiraachuun immoo beela fiduus akka danda'u amma tokko hin beekama dhumarratti akka bulchaa godinaati dhaamsi dabarsuu barbaaddan maal.
Uummata waliin jirra uummata keessa jiraanne waan ta'eef wanni uummata irra gahuuwwan nu jalaa dhugatu hin jiru. Isiniif amma oduudhaan nu waan qabatamaan biyya keessa jiru waan ofii kenna keessa jiru waan ofii kenna arginu waan ofii kenna laalloo irraa kaaneeti wanni jedhaa jiru.
Asirratti koomee kaastaniittu obbo Abaadir isiniif oduudhaan nuuf haala qabatamaa jirudha jettan achi dhuguman jirru oduun sun garuu gam lamaaniin maal fakkaata jennee madaalii isaa eegne dhiyeessuu immoo hojii keenya kanaafin isin barbaacha bilbile isin arge fagoodha garuu madaalii eeganii dabarsuun kan jiru.
Baay'ee galatoomii wanni rakkoo ta'ee humnaa ol ta'ee yoo ammaatti godina keenyaatti namni beelaaf saaxilamee miidhaa irratti kufe tokko illee.
Obbo Abaadir Abdaa Bulchaa Godina Arsii Lixaa deebii nuuf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ulfaadhu galatoomaa.